muri mwumva radiyo ijwi ry'amerika ubu ni isaha cumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose muri kumwe nanjye fide ngabo uyu munsi ku w'imana mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu rwanda kiza kugeza ku isaha cumi na zibiri kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo imbere yaho ariko reka ijwi ry'amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi
urakoze fidele mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya nigeria aho abantu bababa amajana atanu bamaze guhitanwa n'indwara ya mugiga mu kiringo cy'amezi atanu ivyo vyatangajwe muri iyi ndwi n'userukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu osagi eanire uwo mutegetsi yabwiye abamenyesha amakuru ko abantu bashika ku maj- ku bihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo i- na mirongo itatu n'indwi aribo bamaze gufatwa n'iyo ndwara kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ikaba imaze guhitana abashika ku majana atatu na mirongo ibiri n'umunani intara ya zamfara iri mu buraruko niyibangamiwe kurusha izindi aho ibice mirongo indwi ku ijana by'abafashwe baba muri iyo ntara ubutegetsi bumenyesha ko burindiriye incanco zirenga ibihumbi amajana umunani ziva mu gihugu cy'ubwongereza ni mu gihe intara ya zamfara yonyene ikeneye incanco zishika ku miliyoni zitatu nk'uko byatangajwe n'ikigo kijejwe gukinga indwara aho muri nigeria nigeria gisanzwe ari igihugu kibamwo abantu bashika ku miliyoni ijana na mirongo icenda kikaba kandi kiri mu bihugu bikarigwa cane n'indwara ya mugiga mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu ibihumbi cumi na bitatu n'amajana indwi barafashwe n'iyo ndwara ikaba yahitanye abashika ku gihumbi n'ijana baba muri nigeria no mu gihugu kibanyi ca niger leta ya korea ya ruguru yahagaritse igitero ca nucleaire yari yatangaje ko ishobora gukora kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'aho amerika igabishirije ko yiteguye guca ikora igitero ca gisirikare muri ako karere igihugu c'ubushinwa naco nyene kikaba caradugije ibihano vy'ubutunzi kuri korea ya ruguru kuri uyu wa gatandatu kim jong un aramutswa korea ya ruguru yari yitabiye ibirori vya gisirikare bikomeye muri ico gihugu byo guhimbaza isabukuru ry'amavuko y'uwashinze korea ya ruguru kim il sung jong un yari yasezeranye ko ategekanya gutera amerika umugambi yaciye ahindura nk'uko byatangajwe na han, a- na han chan il umuhinga mu bya politike mu kigo mpuzamakungu kijejwe ivyigwa vya korea ya ruguru kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze korea ya ruguru yabandanije gukora ibitero vyo kwiga ibigwanisho vya misile na za nucleaire muri uyu mwaka kim jong un akaba yari yagabishije ko bazokora ivyigwa vya ni- vya- vya nyuma kuri misile ishobora gushika ku butaka bwa amerika perezida donald trump wa amerika akaba yaragabishije akatari gake korea ya ruguru tubibutse kandi ko mu ndwi iheze amerika yarungitse ibigwanisho vyo mu mazi bimwe muri ivyo bikaba ari bijejwe gusambura misile ziva mu karere ka korea muri siriya abanyagihugu bataramenyekana igitigiri bariko barimugwa bishwe bishwe bahitanywe n'igisasu ca bombe carashe imiduga yariko irabunguruza ibatwara mu bibanza bari bateguriwe ikinyamakuru enab baryadi cegamiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi catangaje ko ico gitero gishobora kuba cahitanye abantu bashika kuri mirongo umunani ni mu gihe ishirahamwe rijejwe gutabara imbabare casque blanc ryoryo ritanga igitigiri c'abantu ijana baguye muri ico gitero abenshi mu baguye muri ico gitero bagizwe n'abashiyite bari bamaze amezi atari make bakikujwe n'abayisilamu gushika ubu nta n'umwe ariyitiriye ico gitero yamara imigwi y'abajihadiste sunite co kimwe n'ishami ry'umuhari wa al qaida ukorera muri siriya uramaze gukora ibitero bitari bike muri ako karere ubiganisha ku bashiyite basanzwe barabiyonkoye ko mwamenya ko amasezerano yari hagati ya leta ya damasiko n'abayigwanya ku bijyanye n'umutekano w'abo banyagihugu yari yahagaze kuri uyu wa gatanu abanyagihugu ibihumbi bakaba bari mu gahinga imbere y'uko icyo gitero kiba abategetsi muri afghanistan batangaje ko igitigiri ca- c'abahitanywe n'ibombe ya mbere nini yatewe na leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa kane ciyongereye inshuro zitatu abo bategetsi bamenyesha ko ubu ico gitigiri gishitse ku mirongo icenda na babiri kandi ko gishobora kwiyongera nta makuru ajanye n'uko hari abanyagihugu baguye muri ico gitero aratangwa perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko icyo gitero cyabaye babwifatikanije na Amerika yamara umwe mu bategetsi ba Afghanistan yari yatangaje ko kikiba ko atamakuru y'uko icyo gitero cyari cyateguwe bari bafise Hamid Karzai yahora yahoze atwara Afghanistan yatangaje kuri uyu wa gatandatu yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko yari yarasabye igisirikare cya Amerika ko covaho muri Afghanistan kandi ko batohirahira ngo batere iyo bombe Karzayi akavuga ko icyo gikorwa ari ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi ko ari cyo kugerageza ubwicanyi bw'ikivunga kurusha gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu wundi yaneguye icyo gitero ni userukira Afghanistan muri Pakistani aho avuga ko ibitero by'amabombe nk'ayo atari uwo muti avuga ko iyo bibuko atagihugu kiba gifise umutekano nka Afghanistan leta ya Afghanistan yishuye kuri ivyo birego icishije kuri Twitter ivuga ko Afghanistan ari igihugu umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo guserura ivyiyumviro vyiwe Neo leta ya Turkiya yahagaritse abantu batari bake bikekwa kuba bafitaniye imigenderanire n'umuhari wa leta ya Kisilamu inyuma y'aho uwo muhari utangarije ko witeguye kudurumbanya amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro atekanijwe kuba kuri uyu w'imana uwo muhari wahamagariye abanywanyi bawo gutera ibiro by'amatora aho abanyagihugu ba turukiya biteguye kujya gutora bemeza canke bahakana ko inama nshingamateka ihereza ububasha perezida Recep Tayyip Erdogan bwo kuyobora amateko ya turukiya uwo muhari watangaje ko gukora gutora umuntu ngo ayobora amategeko atari imana ari umuvumo
ushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo ritegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
itegeko rigena ubukure mu rwanda rigaragaza ko umuhungu aba afite imyaka cumi n'umunani mu gihe umukobwa aba afite imyaka makumyabiri n'umwe bityo kuri iyi myaka nibwo wasangaga abana batangira gushyira igitutu ku miryango yabo bashaka ku mitungo y'ababyeyi babo mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru turaganira ku murage mu muryango nyarwanda turarebera hamwe icyo itegeko rigena ku itangwa ry'iminani mu muryango dore ko muri iki gihe itegeko ryavuguruwe ubu ababyeyi bakazajya batanga umurage ku bushake bwabo ese ababyeyi ndetse n'abana mu muryango bavuga iki kuri iri tegeko ryavuguruwe reka tubahe ikaze muri iki kiganiro aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba tugira iterambere rirambye ntukari ngombwa niko tugomba kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko rw'u rwanda
reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro aho tugiye kuganira ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena nyuma y'uko ryavuguruwe nicole ubu ababyeyi bazajya baha abana babo umurage cyangwa se umunani ari uko babishatse
ibi ni ibigaragara mu itegeko nimero makumyabiri na karindwi akarongo bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa munani nyakanga bibiri na cumi na gatandatu risobanura ibijyanye n'impano indagano ndetse n'izungura ku muryango nyarwanda wose crispin rivuga iki ku birebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye impano n'izungura iri tegeko ryemerera ababyeyi gutanga umunani bawuha abana babo ku bushake nicole reka tubanze twumve iby'iri tegeko aha tugiye gusobanukirwa byimbitse impamvu iri tegeko ryavuguruwe ni mu kiganiro na mugenzi wacu shyaka maurice yagiranye n'umwe mu banyamategeko yitwa habiyaremye jean hubert mu karere ka ngoma
kuba ryaravuguruwe hari impamvu nyinshi impamvu ya mbere umubyeyi yabaga yarabyaye abana hafi urugero navuga ashobora kuba yarabyaye abana batanu ariko muri ba bana batanu birumvikana ko umwana wa mbere n'uwa kabiri ntago wahabwa ku buryo bungana none bikagera ku mwana wa nyuma wa mubyeyi nta kintu agifite cyo kuba yahereza wa mwana k'umunani we ibyo bibazo rero bigakuruka ku babyeyi bagashorwa mu nkiko no kutumvikana n'abana babo bakumva ko ari ukubanga bikaba byabatera n'urupfu akaba ati yahaye abandi njye yaranyima akabitekereza guca none baza kureba rero ko itegeko kugira ngo rihinduke rituruka mu bitekerezo by'abaturage nitwe tubitanga itegeko rikavugururwa baje gusanga kugira ngo byitwe ko ari inshingano kandi gahunda ya eh, politiki ya leta buri muntu wese ahava agomba gukoresha amaboko ye agomba kumenyerezwa kwikorera politiki ya leta ni kora wigire bivuge ko wa mwana niba yavutse i- inshingano ku mubyeyi agashakirwa igikoma yagiye gica amashuri akamujyana mu ishuri akamurihira amashuri ariko yagera kuri ya myaka y'ubukure muzi ko imyaka y'ubukure ubu ngubu yavuye kuri makumyabiri n'umwe izanwa kuri cumi n'umunani bivuga ko niba ageze kuri myaka cumi n'umunani nta kindi kintu aba agikeneye ku mubyeyi ni ukuvuga ngo nawe mu burere yahawe mu burere yahawe afite inshingano zo kwishakira ibizamutunga ariko bitavuga ko cya gikorwa cy'uko umubyeyi yaha umwana we umunani niba umubyeyi afite umutima wo guhereza umwana we ntabwo bivuga ko impano ku mu- ku mubyeyi n'umwana ivuyeho wa mubyeyi niba afite ibintu yari afite n'umutima wo guhereza umwana we azanama nk'uko bisanzwe ariko bimuturutse ku bushake bwe bitavuga ko niba atamuhaye atahaye wa mwana we wa mwana yamureka ibyo byose rero ni- ndumva aribyo byatumye iri tegeko rihinduka kugira ngo wa muco wo kudakoresha amaboko yawe ugategereza ngo ababyeyi ngo bafite imitungo uveho mbo amakimbirane rero ntabwo ntabwo twavuga ko atabaho kimwe n'uko na mbere kose iryo tegeko ry'itangwa ry'iminani rikiriho kuko umwana wa mbere uko ahawe ahabwa ababyeyi bagifite ibintu uwa nyuma rero hari igihe av- avuka uko umubyeyi yari ameze ubushobozi bwaragize gute bwaragabanyutse icyo gihe byanabagaho mu byanabagaho mu miryango nk'abana nabo bakazirana ubwabo batuye baragutonesheje baguha byinshi njye bampaye gakeya n'ubu ku bijyanye n'impano ntabwo navuga ngo impano nayo ngo niba umubyeyi afite ubushake bwo guhereza umwana we nabwo ngo impano zizaba zingana azamuhereza uko afite cyangwa se nanone akurikije iki uko uwo mwana nawe yamwitwayeho nta muntu uri hejuru y'itegeko nkatwe maje urwego rwa minisiteri y'ubutabera rushinzwe kwigisha amategeko no kwamenyekanisha amaturage niyo nshingano ya mbere dufite yo kugira ngo iryo tegeko turisobanurire abatararyumva baryumve kuko niba itegeko ryaravuze ko umunani utakiriho ahubwo ko umunani winjiye mu bwoko bw'impano niko itegeko rigomba kubahirizwa impano rero nta tegeko rivuga ko umuntu agomba guhereza umuntu ku gahato impano ni ubushake bw'umuntu I- iyo ababyeyi bitabye imana rero bafite abana basize ya mitungo ntabwo iba impano ahubwo bayinjiramo mu buryo bw'izungu
Nicole ngira ngo noneho aha ibyo itegeko ryemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake tubisobanukiwe birushijeho yego namwe mudukurikiye nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mutubwira icyo mutekereza kuri iri tegeko turirwanye ibiyobya iri tegeko ryavuguruwe ryaje risimbuye ryari risanzwe rikoreshwa kuva mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda gusa iri ryategekaga umubyeyi guha umwana w'umunani mu gihe ageze mu myaka y'ubukure twatangiye ikiganiro tubabwira ariko muri rusange Nicole imanza zari nyinshi mu nkiko ese noneho ubu abaturage batekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe hari abaganiriye na mugenzi wacu david hitimana yego ni abaturage bo mu karere ka rurindo umurenge wa mbogo akagari ka rurenge reka tubakurikire turagaruka mu kanya gato cyane
Eh, itegeko ndumva eh, ni ryiza biranashimishije sosiyete nyarwanda cyane cyane wenda nk'abana cyangwa se nk'urubyiruko ba- bazajya bakura bumva yuko eh, ari bo bagomba kwigira tubwira n'uwo ku ruhande rwawe papa wawe aramutse akwimye umunani kandi akayiha abo muva indi imwe we wabifata mu Ar- aramutse ayinyimye byaba ari uburenganzira bwe mukecuru tubwire
byawe nk'abana munani batanu ubahaye umunani abandi itegeko riraje ngo ntabwo wabaha mwese ubwo wowe udashaka amacakubiri muri abo bana barazira iki wabahaye agasigaye wenda ukitira wowe none se cyangwa abo tu- abo twahaye nka mbere twabibaka noneho bo bakishakira kwa kundi kuvuga ngo umwana mwiza nta mwana uba mubi nta n'umwana uba mwiza njyewe banyita mfashije Vestina cyo numva njye navuga kuri iryo tegeko ni uko hari aho ryabongama ubu ngubu wenda hari nk'abana bavukana nk'ubumuga ugasanga ntashoboye wenda nko gukora nka gutyo ngo akorere ababyeyi ubwo rero byatuma ababyeyi bafasha wa wundi ufite amaboko kurusha wa wundi utayafite niba yaravukanye ubumuga bwo kutagira amaboko akaba yarafashije ababyeyi akabashimisha noneho wa wundi ufite ubumuga urumva kuko buriya nto nta gikorwa kigaragara akora nta kintu bashobora kumuha ubwo baha wa wundi ubafasha ubundi inaha ngaha twari tugitanga umunani tugaha umwana wese nibwo mbyumvisha ko ntawe uzatanga umunani ndumva nta kibazo kibirimo pe umubyeyi agomba guha umwana we umunani abishaka nyine bizatuma bikangura urubyiruko rubashe kwikorera ibyarwo ngewe ntabwo ryemera kubera iki kubera ko hari nk'igihe umubyeyi aba yarahaye abana be mbere bakuru bacu itegeko ritarazaho ngewe numva ntacyo rizafasha ahubwo rizatuma aba- abana mu miryango baryana bahora bakimbira umunani wa kera siko bawuhaga abahungu hari umukobwa wawufataga nk'aho iri tegeko urabivugaho iki ibi ni byiza ahubwo ubwo babigize batyo njye iryo tegeko nda- ndarishyigikiye umubyeyi abaga ashaka kuba yagurisha ku mutungo afite ashaka kugira ngo yikenure abana bakamubera imbogamizi njye mbona rifitiye akamaro keza bitewe y'uko umu- umwana umwana azamenya nawe kwi- kwishakira ibyo ku giti ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
nicole reka dukomereze ku ikoreshwa ry'iri tegeko ese rihuriyehe n'inshingano ababyeyi bari basanzwe bafite ku bana babyaye hari icyo minisitiri w'ubutabera johnston busenge yabivuzeho yavuze ko iri tegeko ritabuza namba ababyeyi kuzuza inshingano ku bana babo bibarutse harimo kubarihira amashuri ndetse no kubaha uburere bushingiye ku muco nyarwanda ese nicole twavuga ko tutazongera kumva imanza z'abana n'ababyeyi babo mu nkiko kubera iminani Ah, reka tubitege amaso gusa ntekereza ko ababishyizeho babikoreye inyungu z'abaturage muri rusange yes twari tumaze kumva abaturage bo mu karere ka rurindo gusa n'ab'iburasirazuba hari icyo badusangije nicole reka twumve naho icyo abaturage n'urubyiruko batekereza kuri iri tegeko ryavuguruwe tubibutse ko ryemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake ni kuri mikoro ya mugenzi wacu ive nkuye mu ruge
gutanga umunani bizamura umwana u- uba udafite uko yigira bikamuzamura bikamwongerera ukubaho kwe none rero gutanga umunani ubikora mu bintu byo wumvikanye n'umuryango ugaha umwana wawe umunane nawe akakugiraho icyizere kuko uba uri ku mwana wagize neza akakugirira neza ntiwamwima umunane ubundi ibintu bikiriho uhabwa umwana umunani noneho uwo munani ukazamuzamura mu mbese iyo amaze kubaka nk'urugo rwe ubundi akabona aho azamukira kugira ngo atere imbere bitewe n'uko muri iki gihe umunani ahanini w'umwana ni amashuri uramwigisha noneho yamara kubona mbese yamara kugira ubwenge ubwo bwenge bukazamuzamura noneho wowe ukamwunganira ikintu kiriho ubu ni nko kuzungura ariko noneho umwana igihe ufite ibintu ntabwo wamutererana batabumuye babanyije urabona wenda baranyigishije ariko kunyigisha nta kazi nabonye mbayeho se ntacyo nkora nta munani nta kantu bampaye nabahone bataguhaye wakihigira nyine wamenya ubwenge ukamenya gukora ukishakishiriza ku bwawe umunani barawumaye akantu bamaye ni ubusa ndi umwana mfite icyo mfite nakimuha eh, kuko nta mpamvu nimwe daha umwana wanjye umunani ariko bitabaye ngo yanshyira agato ko kuwumuha ntawe namuha njye numva umwana rwose ari uwanjye umunani nawumuha
nicole hano numvisemo impuhwe za kibyeyi cyane yego niyo mpamvu tugira ngo abadukurikiye badusangize ibitekerezo byabo ese mutekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri turakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu gusa mbere yo gusoza igice cya mbere mu kiganiro ejo reka twumveho gato aka karirimbo ko kwibuka kuko mu rwanda turacyakomeje iminsi ijana yo kwibuka turagaruka nyuma y'ikinamico nyiramubande muri bukurikire nyuma y'iyi ndirimbo
turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubwongo duhetse wakozwe mu nda n'abawe reka abawe tukwihoreze turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho twaciwemo ibice turamarana tubi bwami kibi kiraganza ubu ndi umunyarwanda niyo ntero
tugeze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo aho dusanzwe dukurikira ikinamico nyiramubande E, duherukana ibya tonto kiduhe biri hafi gusobanuka ese amaherezo y'amiliyoni yabaye ayahe reka dukurikire iki gice
niko kante karame aba bana nabaye ko ntabamenya
aba bana ni abashyitsi bahire iyi ngira ngo nabo bari buze kukwibwira ariko nyine ni abanyeshuri biga hariya muri kiriya kigo cya segonderi iyi bakaba bafite ubutumwa bw'amahoro Ah, ni ba bandi bateguye amarushanwa yandi yo ku- kwitabira yo kwiruka Yego, ni twebwe.
twebwe duke duke cyane rwose.
nibyo koko nitwa bijuru Eh, nanjye nitwa mbegeti ni ngiye gakuru nkabampagaraye bagenzi banjye muri club dufite amahoro mu by'ukuri rero tumaze iminsi dutekereza kuza kugusura Mm.
ariko ndabona twashobojwe tukahagera imana ishimwe.
rwose koko nibyo ni uko nari nibagiwe kubikubwira ariko uyu mwana muto yari yaje hano twaranabonanye ambwira ko bazagaruka kudusura uyu munsi Eh, ndumva ari byiza cyane none se ubundi bakaba bashaka iki?
yewe na bagenzi banjye turi kumwe twifuje kuganira namwe mu rwego rwo gushaka umuti w'ikibazo kiri hagati yawe na soronga
ariko ibyo nibyo bibagenza basha aho se mwebwe mwumva umuti wava hehe abantu b'abarozi bagemurira abandi mbwa koko hanyuma mumbwire namwe ibyo koko nanjye narabyumvise ariko impamvu y'iyo mbwa ngo ni umujinya w'uko wateye soronga ibuye ngo umumena ruseke ntunamwake n'imbabazi nibyo umva rero mwabana mwe. hano ni iwanjye kandi ngira amategeko ngenderaho nicyo gituma numva mwahindura ikiganiro tukaganira ku bindi none se papa reka nkubaze ubu ntudufata nk'abana bawe kuko uturuta Hmm? kandi muri bibiliya ntihanditswe ngo umugisha w'abana bawuhabwa n'ababyeyi nibyo natwe rero rwose umugisha tugushakaho ni uko wareka gukimbirana n'abaturanyi maze twese tukabana mu mahoro kuko igituma mbivuga ni uko twebwe abana ibyo tubona tu- dushobora kubyitwaza mu mikurire yacu nibyo nibyo rwose kandi natwe dukuze dufite imyitwarire ni ukuri ntaho isi ntabwo yazigera igira amahoro nanjye amahoro ndayakunda rwose rero mumfashije mukajya muza tukayavuga hano mukayandirimbira hano iwanjye sha yanjye bakayakoze kuko ni ibintu by'ingenzi reka nanjye ndayakunda
Ni byi- sawa rwose.
ni byiza rwose ni byiza ko uduhaye karibu ariko amahoro araharanirwa kandi agasangirwa none se urumva atashye mu rugo honyine abandi batayafite byaba ari byiza yego rwose bana ba ibyo muvuga ndabyumva kandi nibyo mureke duhaguruke tuyaharanire twese yego nibyo Eh, rero ubu ngiye ngomba gusesengura ibyo mwashatse kuvuga ubundi nzabatumaho mugaruke tubiganireho twumve icyo mwashatse kuvuga murakoze rwose nta kibazo Naharashye nimugenda.
yego murabeho
bageze ku irembo kandi bageze ku irembo
minyo we yewe ntunguye no kukubona ariko ndishimye gute se gaku sha mwana nanyanze maze sha nta kukwanga kundi Hmm.
ni ukubera amasomo yadufasha ariko nta nubwo twakwibagiwe Eh, kuba ntaboneka mukanzirikana abandi bana se baraho sha ni ukuri bose bari aho mperuka kuvugana nabi ijuru haciyeho iminsi Mm.
amakuru se sha ni meza umva minyo none se urateganya iki ku bijyanye n'amasomo yawe uzi ko neza ibizamini bigiye gutangira sha ntacyo nakubwiraga ko byaranshanze ni ukuri Hmm.
nizeye umuntu none reba ibyo yankoreye yarandindagije gusa gusa tutakubwira ubu igihe umaze upfusha umwanya wawe ubusa ntuba uri kurira bimwe natwe sha byihorere none se kandi ushatse ariko wakwisubiraho bikiri mu maguru mashya
wapa ahubwo sinzi ko nzanarisubiramo gaku ngo ngo iki minyo ubanza ni ukuri ntwite ye Mm.
inkuru ibaye impamo sha nanjye sijya n'ubujiji bwanjye nanze kumva bagenzi banjye inama bangiraga ariko icyo nshaka ni ugukuraho uriya mugabiro itubutse wenda n'iwacu ni ukuri banyirukana nkazabona uko nibeshaho ngo akaguha amafaranga Mm.
ahubwo se ntaragukwepa ko ariyo gahunda afite ye cyakora nta nkwepa nzaba ndigushije kabiri ni ukuri amaso rero ubu se koko gaku nzazi iwanyu muzancumbikira sinzi ko byakoroha ariko tuzakora ibishobotse Yewe.
erega wowe igira uveyo ibindi tuzabyiga shaga ko reka ngende mbanze mpange ibintu neza ubundi nanamutegereza iminsi ibiri ubwo nzakubwira sawa sawa
iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikiye mu kiganiro ejo
haba kuzindutse se ni amahoro sha amahoro ntayo umutima wanjye sintuje rwose n'ubu biba byananiye kubyuka nkavuga nti reka nzinduke nze nkurebe nanubu ariko sindumva impamvu y'ibyo urimo kumbwira hari umuntu usakubwiye nabi sheri ntawe ahubwo niba ubyibuka neza ubwo duherukana wari wambwira ko iby'urukundo biba bivuyemo burundu bityo bituma uko bukeye n'uko bwije nta mahoro ngira kubera ririya jambo nibyo kandi mbaba urabizi rwose nta mwanzi wagutera aturutse iwanjye kabone n'ubwo uyu munsi wa none ibibazo mu miryango yacu bikimeze nabi ariko nzi ko bizashira erega ndakumva haba ariko amakuru numvise ni uko we na papa wawe mufatanyije umugambi ndetse ngo wo gukomeza kundeshyareshya ngo ku buryo nazaza iwanyu mukanyirenza mu izina rya yesu mbaba ubwo ninde wakubwiye ibyo sinatinyuka n'ayo magambo ntiyava mu kanwa kanjye ahubwo wowe ugomba kugira umutima ukomeye kuko hari abantu bari gushaka kudufatirana n'ibibazo dufite ubundi bakadutandukanya ni ukuri sheri rwose jya wirinda amagambo y'abantu nk'abo yewe ntabwo byoroshye gusa niyo mbitekereje nakwibuka ko nibyo turimo gupanga shambona ntaho bizahurira ubundi se wamugani ubwo bukwe buzazwamo n'abandi
ariko mbaba ubukwe si ngombwa ko buri wese abwitabira none se mbaba nturumva umwana w'imfubyi wamaririjwe washyingiwe Eh? kandi akabona abamushyigikira mu bukwe bwe natwe rero ntituzabura ababutaha uretse ko nta n'uwakwifuza ko twakora ubukwe muri biriya bibazo Eh? niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka tukabihashya shanda byumva ariko ntabwo byoroshye ahubwo ndabona iduka bafunguye reka nigendere bataza no gufunga nkabura ari amatise meza Ye.
ubwo tuzasubira haba none se ubwo igisubizo mpaye ni ikihe mbaba uracyankunda
papiya uri kunywa igikoma muri uyu mugoroba sha Eh?
none ko aricyo nzi guteka cyonyine kuva uriya mugore wanjye yagenda nta kindi kintu ndashyira mu kanwa nenywera igikoma amanywa nijoro
ariko nawe ntugakabye papiya nta mugabo wahoshye mu gikombe rwose ubu se njye ko nitekera urabona hari icyo bintwaye papiya buryo urabizi Eh, ndabizi rwose ugomba nawe kubyiga ukabyikorera kandi ndabizi nta kigoye kibirimo rwose akase nava pe ko mbona abagore baba baterekeranije udukono dutandukanye ubwo koko ubona najya ntuvamo umva ukuntu uri umupfayongo ntuntu ukiri iwanjye oya ntabwo ari ukugutuka Ni- niba ari igitoki uranyumva neza cyangwa ibirayi urabifata utarinze kubihata ndavuga wenda wagize ubunebwe ubundi ugakatakatiramo uburisho wateguye bwose ukabukatakatiramo ako kanya Eh, ubundi ugaheruka utereka ku ziko umaze gufatisha wongera kubikura aho ugiye kurya ukora ko imana sha ndaza kubigerageza rero.
oya ubigerageze nta kigoye kirimo papiya kandi uzambwira hanyuma rero nari nje kukubwira igitekerezo nari nagize ngaho mbwira maze turebe uko twabigenza nagira ngo tumanuke muri ruriya rutoki rw'iranyana y'imbwa ngo nigatsimbanye dufate imihoro turuteme rwose turushyire hasi ubundi ntazongere kubona aho yihisha agiye guhemukira abahisi n'abagenzi soro ubushize ni nakubwiye ko ntazabisubira none ubu koko nta ntungu urabona najyayo oya rwose nta kigoye reka dupange tuzagiye undi munsi Eh, urabona ubu nayintegereje n'umuntu ugiye kuza kunsura aha si ahubwo ntacyo ejo nzongera nigabe nze noneho tugenda ariko gahunda izabe gahunda Eh, oya nta kibazo ahubwo uzanzanira igikote niba hari icyo gifite Eh, cya kindi nahise nkijugunya kubera ukuntu cyanukagaho imbwa ye ntacyo
urubyiruko twese twiyumvire ngaho da iyi migambi isesorongana papiyasi bakomeje gucura ubu gatsimbanyi nabatahura bizamera biti ntuzacikwe ubutaha iyi yari ikinamico nyiramubande nyiramubande we
nicole igihe gihora ari umwanzi wacu reka ducunguze uburyo umwete duha akanya bagenzi bacu baduteguriye ubutumwa mwadusangije turagaruka mu kanya dusoza
barakoze bagenzi bacu kuduha ikaze twongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo nk'uko bimaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi ku kiganiro kiba cyaratambutse mu gutangira reka twibukiranye ko insanganyamatsiko y'ikiganiro yaragaragazaga uruhare bwa buri munyarwanda mu komora ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane tubasabye ku butumwa bwa none tubuhere ku bwa Niyomuhoza Jean Claude uherereye i Rusizi yagize ati twebwe abakomeye tugomba kwegera abafite ihungabana tukabahumuriza kuko ibi bihe turimo ntibyoroshye murakoze nawe urakoze yagize ati nitwa niturikure eliyeze